turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze mu makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jodiana nininahazwe muri repubulika ya demokarasi ya kongo imvura nyinshi ibandanya kugwa yahitanye abantu icenda muri sektori ya mutambara iri muri teritwari ya fizi intara n'iya kivu yo mu bumanuko imvura yatumereye nabi cyane tumaze iminsi yose turi hanze ku buryo amazu yacu yarabomaguritse yose n'amawese ubu nta muntu agiye haza kwihagarika abo ni bamwe mu basinzikajwe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa muri repubulika ya demokarasi ya kongo sosiyete y'indege ya kenya yafashe ingingo yo guhagarika ingendo zayo i kinshasa ukraine yatangaje ko bimwe mu bigwanisho amerika yayemereye kugira ngo yivune uburusiya vyatanguye gushika ku butaka bwayo idonido y'ano makuru yose ni mu kanya musangwa ikaze nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika sosiyete y'indege ya kenya yafashe ingingo yo guhagarika ingendo zayo i kinshasa biturutse ku bakozi bayo kongo ibandanya gupfunga ibindi kuri no nkuru tubibaze mugenzi wacu ejo ni mukankusi urwego rushinzwe iperereza mu gisirikare rwa repubulika ya demokarasi ya kongo rwafashe abakozi babiri b'iyo sosiyete y'indege ku itariki cumi n'icyenda y'ukwezi kwa kane ruvuga ko bananiwe kuzuza impapuro zisabwa ku bijyanye n'imwe mu mizigo yarimo ibintu by'agaciro iyo sosiyete ivuga ko itabashije kubafunguza n'ubwo urukiko rwa gisirikare rwabitegetse mu itangazo iyo sosiyete itwara imizigo y'igihugu cya kenya kenya airways cyangwa kq yakomeje igira iti bitewe n'uko abakozi ba KQ bakomeje gufungwa n'urwego rw'iperereza rwa gisirikari i Kinshasa Kenya Airways ntishobora gukomeza neza ingendo zayo nta bakozi yakomeje igira iti kubera izo mpamvu twageze ku mwanzuro utoroshye wo guhagarika ingendo i Kinshasa guhera tariki mirongo itatu y'uku kwezi kwa kane bibiri makumyabiri na kane kuzageza igihe tuzaba tubashije gutunganya neza izo ngendo ejo ni mukankusi urakoze tuve ngaho muri kenya tuja muri ukraine aho perezida w'ico gihugu volodimir zelenski yatangaje ko igihugu ciwe catanguye kuronka zimwe mu mfashanyo z'ibigwanisho amerika yemeye inkuru turayibaza fidel niyongabo ivyo perezida zelenski yabitangarije abamenyesha amakuru ku mugwa mukuru wa ukraine kiev ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe otan jean stoltenberg perezida zelenski yatangaje ko uko ibintu bizokwifata ku rugamba bizova ku kugena ibigwanisho igihugu ciwe gikeneye bizokwihutishwa gutangwa perezida wa ukraine yavuze ko igisirikare cy'uburusiya kiriko kigerageza kuhabonera akaryo mu gukora ibitero bikomeye muri iki gihe igihugu ciwe kirindiriye ko ibihugu bicuditse bikirungikira ibigwanisho zelenski yatangaje ko uburusiya buriko butegura ibitero bikomeye cyane muri ukraine mu minsi iri imbere ku munsi w'imana yavuze ko inteko z'igihugu ciwe zavuye mu bisagara bito bito bitatu mu buseruko bw'igihugu inteko z'uburusiya ziriko zitera zigira imbere mu bitero vyazo muri ako karere leta zunze ubumwe za amerika yaremeje imfashanyo ya gisirikare y'imiliyari miliyaridi mirongo itandatu n'umwe y'amadolari mu ndwi irangiye vyarangije amezi n'amezi y'impari muri kongere ya amerika zatebesheje itangwa ry'iyo mfashanyo
hejuru rya amerika turacabandanya n'amakuru hirya nino ku isi vyitezwe ko umurwi g7 w'ibihugu indwi bitunze kurusha ibindi ku isi ugabanya ikorwa ry'ibikoresho vya plastike ni mu ntumbero yo guhangana n'ihumanya ibidukikije bibandanya kwiyongera ku isi ejo ni mukankusi nivyagarutse kutubwira plastike ziraboneka ahantu hose guhera hejuru y'imisozi kugera mu ndiba z'inyanja mu maraso y'abantu no mu mashereka abana bonka mu nyandiko zatanze ku ruhande rw'inama ya G7 ihuje abaminisitiri bashinzwe ibidukikije ibera mu mujyi wa Turin mu Butaliyani intumwa z'Ubufaransa zavuze ko itsinda G7 ryemeje ku nshuro ya mbere ko igipimo cy'ihumanya rya plastike ridakwiye kwihanganirwa kandi ko uko kuzamuka kwaryo bihangayikishije iyo nyandiko igira iti G7 yiyemeje kugabanya ibikorwa muri plastike muri rusange kugira ngo ihagarike ihumanya rituruka kuri plastike bitarenze umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine iryo tsinda rya birindwi birimo ubutaliyani kanada ubufaransa ubudage ubuyapani ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika rishobora gushyira ahabona ingamba zifatika kugira ngo iyo ntego izagerweho cyakora ntizasobanuwe inama y'iture mu butaliyani izageza ejo kuwa kabiri ubwo hitezwe itangazo rya nyuma ryo kuyisoza abakora ibintu bya plasitike barashaka ko izakoreshejwe zajya zikorwamo ibindi bikoresho mu gihe abaharanira ibidukikije bo bashaka kugabanya ingano y'ibikoresho bya plasitike ibikorwa ku mwaka byikubye inshuro zirenga ebyiri mu myaka makumyabiri ishize bigera kuri toni miliyoni magana ane mirongo itandatu kandi biri mu nzira yo kwikuba inshuro zirenga eshatu mu gihe cy'imyaka mirongo ine iri imbere
barakoze bagenzi bacu kuri amakuru y'ijya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya afurika turaza guhera mu rwanda mu kanya turababwira ivy'abahitanywe n'imvura muri repubulika ya demokarasi ya kongo ariko imbere yaho tunyarukire mu rwanda aho umuryango w'umuhisi ya sinapolo rwigara watanze ikirego muri sentare ntoya ya nyarugenge gisaba gutesha agaciro ca munara ku mutungo wabo ibindi kuri no nkuru na eric bagira ubusa amakuru ko cyamunara y'umutungo kwa nyakwigendera si raporo rwigara yabaye ijwi ry'amerika yakesha ibaruwa umuhesha w'inkiko vedasi habimana yandikiwe wegukanye cyamunara n'ibaruwa iri muri dosiye y'urubanza muri iyo baruwa ya habimana bigaragara ko cyamunara yabaye ku wa gatanu tariki ya makumyabiri n'esheshatu z'ukwezi kwa kane uyu mwaka saa yine za mu gitondo ibaruwa igaragaza kandi ko kampanyi cyangwa uruganda rukora imyenda rwitwa sanbert textile rwanda limited arirwo rwatsindiye cyamunara nk'uko umuhesha w'inkiko abimenyesha muri cyamunara yakoze yibutsa kompanyi sanbert textile rwanda limited ko yatsindiye cyamunara itanze akayabo kangana na miliyari imwe na miliyoni ijana na cumi n'esheshatu n'ibihumbi magana inani mirongo cyenda by'amafaranga y'amanyarwanda mu ibaruwa y'umuhesha w'inkiko agaruka ku gisa n'icyitonderwa yibutsa abatsindiye cyamunara ko basabwa kwishyura ayo mafaranga mu gihe kitarenze amasaha mirongo irindwi n'abiri angana n'iminsi itatabarwa haherewe ku gihe abegukanye cyamunara bamenyesherejwe mu muryango wo kwa rwigara kuri bamwe batashatse kumvikana mu ruhame babwiye ijwi rya amerika ko cyamunara yakozwe mu buryo bise ubwiru kandi bwuje uburiganya bavuga ko mu ijoro ryo kuri iki cyumweru cyashize aribwo bamenye icyamunara ko yabaye bavuga ko batamenyeshejwe iby'icyamunara n'imihango ijyanye nabyo yose byabateye gutanga ikirego gisaba gutesha agaciro icyamunara mu rukiko ku ruhande rw'umuryango wa rwigara abahagarariye umugore we adeline mukangemanyi rwigara ni umunyamategeko gatera gashabana na mugenzi we pierre ruberwa naho ku ruhande rw'umuhesha w'inkiko mwuga vedaste habimana hagaragaye umunyamategeko ari pierre munyangabe ni mu gihe ku ruhande rwa banki y'ubucuruzi equity bank nta muntu wari uyihagarariye uruhande rwo kwa rwigara basabye kuburana kuko equity bank ititabye kandi yaramenyeshejwe mu buryo bwubahirije amategeko umucamanza avuze ko banki y'ubucuruzi yanditse igaragaza ko yamenyeshejwe igihe cyararenze kandi itabonye umwanya wo kwitegura ku ruhande rwa vedaste habimana yari yashyize inzitizi muri dosiye asaba kutakira ikirego cyo kwa rwigara avuga ko cyamunara yarangiye bityo ko ntacyo bakiregera uruhande rwo kwa rwigara rwo ruvuga ko basabye umuhesha w'inkiko kuba ahagaritse cyamunara aranga abirengaho kuko bari batanze ikirego kigaragaza ko agiye kuyikora binyuranyije n'amategeko mu byo bamunenga harimo ko atamenyesheje umuryango ibya cyamunara harimo no kutabashyikiriza igenagaciro ryakozwe ku mutungo wabo mbere ya cyamunara umucamanza ahisemo gutanga amahirwe ya nyuma ku bahagarariye banki y'ubucuruzi ya equity bank yavuze ko nibongera kubura atazongera kubamenyesha iburanisha urubanza rukazaburanishwa nta gisibya ku wa kane w'iki cyumweru badahari nyirabayazana wa byose ni umwenda ugana na miliyoni zisaga magana atatu mirongo ine n'icyenda banki y'ubucuruzi yahoze ariko je banki yaguzwe na equity bank ivuga ko uruganda rw'itabi rwa rwigara premier tobacco company limited ptc mu mpine ruyibereyemo uyu nawo ukomoka kuri miliyoni magana inani uruganda rwatse mu bihumbi bibiri na cumi na kane umuryango wo kwa rwigara ugahakana uwo mwenda eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika tubandanirize muri repubulika ya demokarasi ya kongo imvura nyinshi ibandanya kugwa muri ico gihugu yahitanye abantu icenda muri sektori ya mutambara ino sektori iri muri teritwari ya fizi ntara ya kivu yo mu manuko vedaste ngabo ari uvira adufitiye ibindi kuri ino nkuru hirya no hino muri utu turere twa fizi na uvira imvura ikomeje kwangiza ibintu byinshi hari aho ugera ugasanga imigezi yaruzuye yasenye amazu imihanda imirima n'ibiti nka za ruhanga ikenya ndetse na kabumbe hari ahandi nka za kabimba naho usanga abaturage bahungiye iyo myuzure mu nsengero abandi nabo mu baturanyi ndetse abandi mu bihangare kuri iki cyumweru uruzi rwa kihimino ruri mu kigwa cy'ububwari rwaruzuye rwica abantu ruranasenya jile sombo ni umuyobozi wa segiteri ya mutambara kumekufa watu tisa watoto wanane wa familia moja na mtu mzima mmoja mkubwa hapfuye abantu icyenda barimo abana umunani bo mu muryango umwe ndetse n'undi muntu umwe mukuru nibo bishwe n'umugezi wa kihimino wasenye inzu zirenga mirongo ine kihimino ndetse no mu muhana wa rugomo hasenyuka inzu zirenga mirongo itanu ibintu byinshi byo mu mazu birimo imyenda ihene inkoko byose byaratwawe muri ibyo biti mbuzi makuku vilienda kwenye eneo hizo bamwe mu basenywe n'uyu mugezi wa kihimino barimo kuvurirwa mu bitaro bya muyenga abandi nabo bari mu mazu y'abagiraneza atarasenyutse mu gihe hari abandi nabo bari mu nsengero abo bose barasaba leta ya kongo kubagoboka ikabaha ubufasha bw'amahema n'ibifungurwa uyu ni umwe mu baturage batuye kihimino hali ni mbaya sana. Maana yake watu wanashindwa kuikaa manyumba tu kwa nyumba Iko- ibintu ntibimeze neza abantu bananiwe kwicara mu mazu amazu akomeje gusenyuka turasaba abayobozi kuduheza ubufasha usibye kuri iki kigwa cy'ububwari imvura yishe abantu ndetse isenya n'ibintu byinshi no mu nkambi ya murongwe iri mu segiteri ya mutambara amazu arenga magana atatu yasenywe n'imvura imirima y'izo mpunzi nayo itwarwa n'amazi karenzo jean ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko imvura yatumereye nabi cyane tumaze iminsi yose turi hanze ku buryo amazu yacu yarabomaguritse yose Eh, n'amawese ubu na- nta muntu agiye haza kwi- kwihagarika muri ibi bihe kandi imvura igwa buri munsi mu nkambi ya murongwe impunzi ziri mu mahema ashaje zirasaba ishyirahamwe rya loni ryita impunzi rya seri kuzifasha ikavugurura amazu yazo twasubiye mu mahangare nk'abantu bashasha twongeye guhu- guhunga ubwira kabiri twabuze kuva n'iyo tujya bivanye n'uko inzu zamaze kutugwako amabashe yaraheze yaratobaguritse nukuri turavigwa cyane amabashi yaraheze niyo mpamvu inzu ziko zirasitagurika hejuru y'amabashi yaheze mudufasha kabisa mukaduha amabashi kugira twubake inzu zikomeye twibutse yuko usibye inyuzuri yatewe n'imvura hari indi yatewe n'ikiyaga cya tanganyika gikomeje kuzura kikarengera amazu imihanda amahoteli amashuri ndetse n'ibitaro muri za teritwari za uvira fizi moba ndetse na kalemi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika mu guterera igihugu cy'uburundi hejuru ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda uno munsi igenekerezo rya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa kane uburundi buribuka imyaka mirongo itanu n'ine irumanye umunsi ku yundi umwami ntare wa gatanu agandaguwe gushika ino saha abamugandaguye ntibaramenyekana eka n'umuryango wa nyakwigendera ntuzi aho yapfubwe mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye n'umwe mu muryango wiwe umuganwa kazesita kamatari atangura avuga ingene mu muryango bibutse nya- ubwicanyi bwabaye kuri ino tariki mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'igandagurwa rya ntare wa gatanu ni umunsi w'umubabaro ni umunsi wo kwibuka ni umunsi wo guhagarara mu bintu uriko urakora ukagerageza kuraba inyuma uti mbega ibintu byadushikiye gute byabaye kubera iki n'ibibazo be- bene ibyo binshi kuko ni- ibyo bibazo rero nibyo ubiravye neza nibyo bituma uwo munsi tugeze aho tugeze amahoro ataraboneka tuyarondera nk'umuntu aja kurondera amazi muri iyi myaka mirongo itanu n'ibiri iheze abatari bake mu ba- abaregwa ko hakoze ubwo bwicanyi eh, bashobora kuba batarahanwa ikiziga ca ntare wa gatanu eh, gushika ubu ntikirashikirizwa icese umuryango eh, wa nyakwigendera ivyo bintu byose mu muryango wiwe mubifata gute ni ibintu bibabaje cyane kuko umuntu wese akwiye gucingurwa n'icubahiro eh, umuntu akaronka wiwe mugabo nk'uwu munsi ni umunsi bahekuye ibihugu byose umuryango gusa abarundi bose barahekuwe hanyuma hahekurwa umuryango hanyuma haza n'abandi babikira ababo ataco babahoye babahoye harabaye ibintu byinshi cyane byabaye Ab- abarundi baraguye mu itanganya batazi hariho ababahenze ibyo ari byo byose hariho aba- ndibaza yuko hariho abantu bashobora kuba ba- barenga ibihumbi ijana bapfuye ataco bazize muri abo rero hakaba hari umwami hariho abantu barenda kuba bazi aho ba- bamutaye kuko baramutaye nk'uko wota ishano abo bantu rero bokwisubirako babizi bakabivuga kugira ngo twese dushobore kuja hamwe du- dupfukame dushabe ikigongwe kugira ngo amahoro agaruke muri iki gihugu cyacu muri iki gihe imyaka mirongo itanu n'ibiri irangiye ikintu umuryango wiwe mwifuza n'ikihe ikintu musaba leta y'uburundi n'ikihe ikintu musaba leta y'uburundi kwigandagurwa rya ntareka n'ubwo bwicanyi bwose bwakozwe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri mu kwezi kwa kane itariki mirongo irindwi n'icenda ikintu musaba n'ikihe twe twusaba amahoro twifuza yuko bogerageza tukarondera tukarondera twese turi hamwe aho baba baramutaye kugira ngo dushobore guca ku mazi twese abarundi bose si umuryango gusa ubisaba n'abarundi bose nibaze yuko bariko barabisaba mugabo itariki mirongo ibiri n'icenda eh, i- i- i- yerekana neza ingene abarundi bose baguye mu mutego w'abantu eh, bifuza ibintu mugabo uravye neza nta muntu n'umwe atwara ibintu yagiye rero ico twifuza nayo mahoro twe twifuza kugira ngo dushobore gupfukama twese abarundi twese umuryango n'abarundi bose tusabe ikigongwe hanyuma kugira ngo dushobore kuvyibagira ntituvyibagira mugabo dushobore gushishikara tuja imbere bwanyu abarundi bakora iki icokorwa n'ikihe kugira ngo ubwicanyi bwatanguye ico gihe eka bukanabandanya ibintu vyokorwa kugira ngo ubwo bwicanyi bugirwe umuziro mu burundi abarundi ntibasubire kwicana bapfa ubwoko ku bwanyu hokorwa iki ariko jewe hari ikintu nama nibaza U- ubwo bwoko dupfa uri mu nzira uri kuraraba u- umuhutu mubona ko ari umuhutu gute umututsi mubona ko ari umututsi gute umugano mu- ubona ko ari umuganwa gute none ko tu- dupfa amoko abarundi bari hehe ko dupfa ngo ubuhutu ubututsi n'ibiki abarundi bari hehe ntitwoshobora kwisubirako tukaraba ingene twoteza igihugu cacu imbere kuko ayo moko ntu- ntu- ntiyagurisha igitoro ntaguha igitoro ayo moko ntaguha icyo ufungura mugabo aho turiko turabiba ni ukumenya rero ikintu catumye iyo nzigo aho yatanguriye kugira ngo dushobore kwicana ivyo bintu nivyo twinda gu- dukwiye ku- kurondera abarundi bose aho bari nobasaba yuko bafata umunota umwe bakibuka aba bantu bose bapfuye ba- bahowe ubusha kugira ngo ntituze tubibagira murakoze cyane murakoze cyane rwose
ijwi ry'amerika tukiri mu gihugu cy'u burundi rero umugambwe uri ku butegetsi cnddd wahakana ivyagirije vy'inama nkuru y'abepiskopi katolika baheruka kuvuga ko leta y'ico gihugu iriko yimika intwaro y'umugambwe umwe reverien dikuriyo atwara cnddd yabwiye abitabiriye ikoraniro ry'uwo mugambwe ryabereye mu ntara ya ngozi mu ndwi iheze ko abepiskopi katolika bitiranije ukwakira abava mu yindi migambwe baja muri cnddd n'intwaro y'umugambwe umwe usivye ivyo vyo kwigungira k'ubutegetsi ekleziya katolika y'u burundi yagiriza kandi leta y'ico gihugu ihinyangwa ry'agateka kazina muntu mu kiganiro cihariye musenyeri simoni ntamwana yahoze atwara diyoseze nkuru ya gitega akaba yaranarongoye inama nkuru y'abepiskopi katolika mu burundi yamaye yahanuye impande zose kwama zitwararitse kwibuka ko umuntu ariko atihabwa umuntu ariko atihabwa araheza koko akubahwa akubahwa mu burenganzira bwiwe bwo kubaho mu burenganzira bwiwe bwo kuvuga icyo yiyumvira icyo arota no kugira ngo amererwe neza hari mu kumubungabungira amagara mu kumuzigamira utwo atunze ibyo byose bikabwirizwa kugenda byubahirizwa kubera ryateka mu burundi rero hariho ibirikomeretsa naraye numvise yuko hari abantu bapfuye bakurikirana muri komine bugendana jewe n'ukuri biranyereka ingene tukiri mu ishamba ry'ukwicana eh, tukiri mu ishamba hari itegeko ari rya rindi akaruta kandi karakamira rirakabura no mu ntwaro turabona abirekura bakagirira n'abo ababanyi babo bakagirira n'abo bamye bakorana bakabakanga biratuma rya teka ryononekara ni naco abo bungere bacu bahavuye bagira batemwe oya n'ukurinde dushobora kunuma Ah, none ga musenye kuri ivyo vyose mutubwiye abo bibugendana abandi batandukanye bavuzwe ah, hirya no hino mu Burundi utundi tunenge twagiye turadomwa kuri utoki n'inama nkuru y'abepiskopi katolika y'Afurika mu itangazo ryabo ku bwanyu mwibaza ko intandaro y'ayo mabi atandukanye Urundi bwagiye buracamwo n'ubu mukaba muvuga muri Eklezia Katolika ko akihari ari iki yemwe ku bwanje narabivuze harashize utusi ni uko abantu bagenda bararyanira amatungo abo badutwara cane cane usanga aribo baduha ako karorero ko kuryanira amatungo kukusenekera kanaka basanga turamukuye ku musozi kubera ko tugira tuti azoturusha ijwi azoturusha igihagararo jewe nabanye n'abo banyepolitike ngira ngo mirongo umunani ku ijana mu bategeka kuva kubo hejuru ngira nti uwo mutima wuhinduka twoshobora n'ukuri kurongora neza buno burundi hama utwo tunenge dutandukanye dufatiye kuri ya mipaka nayo yugagwa ah, ndazi ko mu kwa gatatu abepiskopi ba kongo b'u rwanda bahuriye mu burundi barasohora itangazo bavuga ati yamara yamara uburundi n'u rwanda nibaraba abanyagihugu bariko barahabonera amakuba kandi atari bo navyo ivyo bintu mubivuga kwiga musenyeri gushikaho vyanka kumubanya bana n'uyundi imipaka ikugagwa emwe ndibuka ijambo umukuru w'igihugu cacu yavuze ariko aripfuza umubano mwiza hagati y'u rwanda n'uburundi ati umubanyi araryoha umubanyi nta kumwiteranya ko niho rero je nogira nti iryo jambo yavuze ridutuma twifuza yuko ivyo vyabaye eh, vyoteye izura nukuri vyaragiriye nabi abantu batari bake nje niyumvira ba barundi bari mu ikambi ya mahama mu rwanda hari abari mahama hari abari muri tanzania uh, zandutana zande kiriya kibazo coco mukivuga ko iki c'impunzi z'abarundi impunzi iyo ari yo yose uri yagiye ejo iragiye hirya y'ejo ni umuntu agowe cyane mu mutima wiwe abatari bakejewe narabiboneye ahimahama narababonye zanduta za mutabira naragiyeyo burya aho wavukiye emwe hama hagoye hama ariho handitse mu mutima aho wabonye ubwa mbere aho wataye uruzogi hama hakumotera nico gituma rero impunzi bozorohereza kugira ngo zigaruke mu burundi e, kugira ngo ivyo bishoboke e, ku ruhande rw'uburundi nyene nihabe uwo mutima wo kugiriranira impuhwe kugira ngo abo bagiye ntibahave e, baza ba biyumvira ngo uh, ngo turagowe ntitwashika ku ruhande rwabo nabo babakiriye mm -hmm. nibo barungika babirukanye
ikiganiro cyose rero muhejeje kumva uh, twagiranye na musenyeri nta mwana simoni mushobora kugisanga kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu komi muca muja handitse muri isanga tubandanye n'amakuru yacu mu bya politiki ya amerika abanyagihugu ba leta zunze ubumwe za amerika bariko baritegura amatora rusangi azuba igenekerezo rya gatanu ukwezi kwa cumi na rimwe kuno mwaka guhera uno munsi turatangura ku ijwi rya amerika kubashikiriza inkuru zihariye zibasobanurira ibi ibijanye n'amatora ya amerika uru rukurikirane rw'inkuru ruzobandanya gushika amatora abaye imbere n'inyuma yaho mugenzi wacu thomas kamirindi niwe agiye kutwugururira uru rukurikirane rw'inkuru ku matora ya amerika ishyaka ry'abademokarate ryavutse mu gihumbi magana umunani na makumyabiri n'umunani ryitwa democratic republican party ni nko kuvuga ishyaka ry'abademokarate n'abarepubulikani nyuma y'imyaka cumi n'itandatu mu gihumbi magana umunani na mirongo ine na kane nibwo ryafashe burundu izina rifite kugeza ubu the democratic party ni ukuvuga rero nyine ishyaka ry'abademokarata ryatangiye rirwanya ko ubucakara buvaho n'uko abirabura babuhozemo bagira uburinganire mu burenganzira bw'abaturage ariko uko imyaka yagiye isimburana naryo ryagiye rihindura amatwara yaryo kugera igihe ritoresheje umukuru w'igihugu wa mbere na mbere w'umwirabura perezida wa mirongo ine na kane barack obama wategetse kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi mu matwara y'ishyaka ry'abademokarate harimo ubutabera n'uburinganire kuri bose uburenganzira bw'abakozi kurengera ibidukikije n'uburenganzira bwo gukuramo inda ku bushake bwa nyirayo ku baperezida mirongo ine na batandatu bamaze gutegeka leta zunze ubumwe za amerika cumi na batandatu bakomoka mu ishyaka ry'abademokarata ibimenyetso by'ishyaka ry'abademokarata ni indogobe n'ibara ry'ubururu naho iby'ishyaka ry'abarepubulikani ni inzovu n'ibara ry'umutuku amatwara y'ishyaka ry'abarepubulikani ashingiye ahanini ku kutagira guverinoma nini yo ku rwego rw'igihugu ryanga ko yagira amashami menshi n'abakozi benshi ryanga kandi ko ishobora kwinjira no kwivanga mu buzima bwite bw'umuturage abarepubulikani baharanira kandi ubwisanzure busesuye mu by'ubucuruzi no kugabanya imisoro rubanda bishyura leta ishyaka ry'abarepubulikani ryashinzwe mu gihumbi magana umunani mirongo itanu na kane n'abantu barwanyaga ubucakara rimaze guha igihugu abaperezida cumi n'icyenda barimo donald trump perezida wa mirongo ine na gatanu wategetse kuva mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi kugera mu bihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ubu kandi akaba afite amahirwe menshi yo kuzaba kandida mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa cumi na kumwe gutaha nubwo abademokarata n'abarepubulikani bihariye uruhando rwa politiki nyamara mu by'ukuri leta zunze ubumwe za amerika igendera ku mashyaka menshi andi mato mato bakunze kwita amashyaka ya gatatu ni menshi ariko nta na rimwe rirabasha gutoresha umuyoboke waryo ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa ku ntebe n'imwe mu nteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu kongeresi nta mashyaka ya politiki leta zunze ubumwe za amerika ikivuka mu gihumbi magana arindwi na mirongo irindwi na gatandatu yari ifite nta ngingo n'imwe y'itegeko nshinga ryayo iteganya amashyaka david eisenbach ni mwarimu mu by'amateka na politiki muri columbia university imwe muri kaminuza zikomeye zigenga zo muri leta zunze ubumwe za amerika iri mu mujyi wa new york mu burasirazuba bw'igihugu
nta migambwe yariho igihe george washington yaba perezida nta na rimwe ahubwo washington ntiyari anashyigikiye na gato ko habaho imigambwe yaranga icyo cyiyumviro cyane bikomeye ku buryo mu ijambo ry'iwe ryo gusezera ku butegetsi yaciyamirije yagize ati nta kindi imigambwe imaze uretse gusamaza abanyagihugu gusa no guca intege ubutegetsi bw'igihugu
george washington yabaye perezida wa mbere na mbere wa leta zunze ubumwe za amerika kuva mu gihumbi magana arindwi mirongo inani n'icyenda kugera mu gihumbi magana arindwi na mirongo icyenda na karindwi amashyaka yavutse nyuma kubera ibitekerezo binyuranye ku cyerekezo abanyapolitiki bashakaga guha igihugu bamwe bitwaga federalist baharaniraga guverinoma yo ku rwego rw'igihugu ifite ingufu nyinshi abandi bitwaga anti federalist bo bashakaga ko leta zigize igihugu zigumana ubwigenge bwazo zikaba ari nazo zigira ubutegetsi bufite ingufu ntibashakaga guverinoma y'igihugu cyose yazigenga ibitekerezo byarakomeje biza rero no kugera ku ishyaka ry'abademokarati mu gihumbi magana umunani na makumyabiri n'umunani n'iry'abarepubulikani mu gihumbi magana umunani na mirongo itanu na kane
Thomas Kamirindi urakoze cyane kutwugururira runo rukurikirane rw'inkuru ku matora ya Amerika nk'uko nabivuze ugitangura kutubwira iby'imigambwe muri Amerika ijwi rya Amerika tuzoza turabashikiriza ibitandukanye ku matora ya Amerika ni mu gihe Amerika izoba iri mu matora rusange igenekerezo rya gatanu y'ukwezi kwa cumi na rimwe kuno mwaka guhera uno munsi rero murashobora kuza murakubitiza akajisho kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com mukarondera amakuru ajanye n'amatora ya amerika tuzoyashira ku mbuga zacu zitandukanye mu kanya cansozera no makuru imbere yaho ngende ndabibukije muri make ko sosiyete y'indege yegukira igihugu ca kenya yafashe ingingo yo guhagarika ingendo zayo ikinshasa ni kubera abakozi bayo babandanya gufungwa ku gasakisaki muri repubulika ya demokarasi ya kongo muri intambara y'uburusiya na ukraine perezida wa ukraine volodimir zelanski uno munsi kuwa mbere yavuze ko igihugu ciwe catanguye kuronka zimwe mu mfashanyo z'ibirwanisho amerika yemeye bikaba vyitezwe kandi mu hirya nino ku isi ko umurwi wa g7 w'ibihugu bindwi bitunze kurusha ibindi ku isi ugabanya ikorwa ry'ibikoresho bya plasitike mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika ya demokarasi ya kongo imvura nyinshi ibandanya, ibandanya kugwa imaze guhitana abantu icenda muri sektori ya mutambara iri muri teritwari ya fizi intara ya kivu yo mu manuko nino ngaha duce dusoza ano makuru mwakoze kudutega abiri nadia taha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma bakoze kuri mikro amakuru mariko muyashikirizwa na diane ninahazwe ku izina rya bagenzi banje tubipfurije rero umunsi umugoroba mwiza mu banyu